This is VOA One, the hits.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na aloyizi bigirimana
mwaramutse ejeni ndamutse n'abateze amatwi tuyahere ku yavugwa ku mugabane wa afurika muri nigeria abajihadiste barisha abagabo mirongo itatu mu gitero cyo kwihora ni nyuma y'aho abakomanda babo biciwe mu bitero by'indege muri leta ya borno byakozwe n'abasirikare ba leta ni mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu abakuru babiri b'abo bajihadiste babivuze ejo ku munsi wa kabiri abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta kisilamu mu ntara y'uburengero bwa afurika barafashe abo bagabo babasanze mu mihana yabo iyi mudu ni mu karere ka dikwa hari ku munsi wa gatandatu mu ndwi ziheze abasirikare ba nigeria niho bakora ibitero byo ku butaka no mu kirere ku barwanyi ba leta ya kisilamu na boko haramu bica abakomanda babo batari bake iyi mihari ibiri yarongereje ibitero ku basivile cyane cyane ku barimyi n'aborozi ibagiriza kubakora ko ibikorwa vya maneko mu kubatunga urutoki kugira abasirikare bababone ubwicanyi bw'abajihadiste muri nigeria bumaze guhitana abantu barenga ibihumbi mirongo ine n'abagera mu miliyoni zibiri bakuwe mu ngo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda nk'uko bivugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu oni muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ubushinwa bwabwiye leta z'ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere ko iki gihugu kiriko kirakina n'umucanwa kandi nimpera n'imperuka ariyo uzoruhira guturira ni nyuma y'aho perezida joe biden yemereye ko mu gihe ubushinwa bwogerageza kwigarurira izinga rya tayiwani amerika yoca yinjira mu ntambara gukingira iryo zinga zu fengliyane ni umuvugizi mu biro by'ubushiranganji bw'imigenderanire bw'ubushinwa n'ayandi makungu bushinzwe igisata cya tayiwani yavuze ko amerika iri kwirakoresha ikarata igamije gushyira hasi ubushinwa ariko ngo izosanga yituriye yonyine ubwayo ibyavuzwe na perezida biden ejo ku munsi wa mbere bwabaye ubutumwa bukomeye ku kibazo cya tayiwani kandi ni mu gihe ubushinwa buriko buraduga mu by'ubutunzi hamwe no mu bushobozi bwa gisirikare ikimenyeshamakuru cyegukira leta y'ubushinwa shinwa zinwa cyavuze ko uwo mutegetsi yahanuye amerika guhagarika amajambo cyangwa ibikorwa byose bitekubira n'amateka ari hagati y'ubushinwa n'igihugu cya tayiwani perezida wa irani nawe ibrahim raisi yaragabishije ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kibwirizwa kuzokwihora umusirikare wacu w'ipete rya koroneli yishwe arashwe iteherane muri ico gihugu abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki ku munsi w'imana bararashe koronere sayade kodayi aho yari yicaye hanze y'inzu yiwe irani yegeka ubwo bwicanyi kuba yise ko bashyigikiwe na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu bicuditse nayo birimo igihugu cya israeli abaye umusirikare akomeye yiciwe muri irani kuva aho mu kwezi kw'icumi na kumwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hiciwe umuhinga akomeye cyane mu bya nikereyere yitwa mohsene fakrizade koronere kodayi yakoreye irani mu ntambara zo muri siriya hamwe no mu gihugu cya iraki amakuru kuri ikirere ibihugu hafi mirongo ibiri biriko birarungikira ikirere izindi mfashanyo nshyashya zijyanye n'umutekano za gisirikare umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe kwivuna abansi lloyd austin yabivuze avuye mu nama igira kabiri yahuje ibihugu bifasha ikirere mu bya gisirikare mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere umushikiranganji austin yavuze ko ibihugu byinshi biriko biratanga ibisasu vy'ibikoho vya muzinga ibigwanisho vyo kwikingira ibitero vy'umwansi ibiduga vya gisirikare vyo mu ntambara hamwe n'ibindi bikoresho vy'igisirikare ibi bihugu vyemeye kurushiriza gutanga n'imimenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine inama yo kuri uwa mbere ejo yahuje ibihugu mirongo ine n'indwi yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo igihugu cya Autriche Colombia na Irilande bwabaye ubwa mbere byitaba iyi nama inama izokurikira hagati y'ibyo bihugu byiyemeje gufasha Ukraine mu bya gisirikare itegekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya cumi na gatanu i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azobwirizwa kwishura igiciro gikomeye ku mabi avuga yuko ariko arakorera mu gihugu ca Ukraine Hano muri leta z'ubumwe za Amerika ibiro vy'inyamiramabi FBI vyatangaje ko mu mwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe hishwe abantu hakoreshejwe inkoho ku nshuro mirongo itandatu n'imwe muri amerika mu mwaka uheze ubwo bwicanyi bwiyongereye kurenga ibice mirongo itanu ku ijana kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri kandi byagwijwe kabiri mu myaka itanu iheze muri raporo ngarukamwaka yasohotse ejo ku munsi wa mbere ibiro fbi byerekana ko abantu ijana na batatu bahasize ubuzima abandi ijana na mirongo ine barakomereka iyi raporo isohotse inyuma y'iminsi icenda hishwe abantu cumi n'abandi batatu bakomeretse mu isumiro ry'ibifungurwa rihurumbirwa n'abirabure benshi mu gisagara ca Buffalo ni muri leta ya New York.
abizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turakomeza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu gitondo cy'ejo kuwa mbere humvikanye amakuru avuga ko mu karere ka musanze na burera mu majyaruguru y'u rwanda haba haraguye ibisasu bya bombe bigakomeretsa abasivili byaguye ahantu hatandukanye ageze muri hatandatu byaguye mu kinigi kigwa hano kigakagano kigwa no ku murenge wa kinigi ngira ngo ngiye kubona nyumviriza iyi bombe cy'igitoro kintu iriya muri rabu noneho nyumva abantu bari kuvuga ati mu kinigi inzira ridutse bateye igibombe abo ni bamwe mu batuye mu karere ka musanze umujyi wa bunagana ku mupaka wa uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo ejo wasigaye nta n'inyoni itamba nyuma y'uko abaturage bahungiye muri uganda kubera imirwano ikomeje kuba hagati y'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo muri ako gace ka rutsuru naho mu burundi imiryango irenga ijana iba muri site ya kabeze mu majyepfo y'intara ya bujumbura kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ntikozwaho ibyo gusubira ku ivuko yahawe amezi atatu yo kwitegura gusubira aho yaturutse izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto nimujye kure mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nagira ngo mbanze mbibutse ko ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mushobora kubikurikira ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu burundi ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri abari mu burundi ariko begereye u rwanda n'abari mu rwanda nyirizina mu dusange kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kome mwadusanga no kuri instagram na facebook vowa radiyo yacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi ejo yasoje uruzinduko rw'iminsi itatu yagiriraga mu burundi mugenzi we burundi evariste ndayishimiye avuga ko igihugu cye cyiteguye gufasha kongo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwayo eroje birikaneza akomeza iyi nkuru perezida felix tshisekedi yaragendeye ibibanza bitari bike birimwo ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu fomi ferme y'uburinga mu burengero bw'uburundi hamwe n'umurwa mukuru wa politike gitega aho azubakwa ikirimba gishasha c'umukuru w'igihugu akaba yanagishirizeko ibuye rya mbere ari kumwe na mugenzi we variste ndayishimiye aha igitega yanafashe akanya ko kuja kunamira intatemwanya kwigendera perezida nkurunziza yasandavye mu bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igihugu ca kongo akamufata nk'icitegererezo kuri afurika n'aho atakiriho n'aho atamwakiriye ku kibuga c'indege ca bujumbura kwa gatandatu agishika perezida ndayishimiye niwe iherekereje umushyitsi wiwe bose bari kumwe n'abatambukanyi babo muri make umukuru w'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yashimiye abarundi bamwakiranye igishika niko gukeza uburundi ku myaka yari iheze buri mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa buraya mugabo bukinanata Au-delà d'Uvira jusqu'au Kinshasa, qu'on sache euh, qu'est-ce qui se fait au Burundi en ce moment. Ce pays qui avait...
turetse buvira gusa ahubwo kugera ikinshasa bakwiye kumenya ibiriko birakorwa mu burundi muri kino gihe kandi ari igihugu cari cafatiwe ibihano vy'agahotoro ariko kigashobora guhangana n'izo ntambamye no kuzinesha ntibintera isoni kuvuga ko mu myaka iza woshaka kwizera akifatanya n'uburundi kuko ibikorerwa hano birakwiye kubonwa no guterwa intege Regarder, d'être vu et d'être encouragé.
niko yavuze afashe ijambo perezida evariste ndayishimiye nawe yashimye kuvuga mu rurimi umushyitsi wiwe yumva maze aganira mu gifaransa yashimiye cisekedi amenyesha ko urugendo yagize mu miduga cyane aje igitega ku birometero birenga ijana by'aho yashikiye i bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi ari ikimenyetso cy'urukundo afitiye abarundi n'uburundi hejuru yo kumara iminsi itatu mu burundi kandi afite amabanga menshi yavuze ko imigenderanire hagati ya kongo n'uburundi yakomeje kuba myiza kurusha cyane cyane kuva mu mwaka uheze yaciye amenyesha icyifuzo afise muri kino gihe leta ya kongo iherutse gutanguza ibiganiro n'imirwi irwanira cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu irimo m23 naho intambara hagati ya frdc igisirikare ca kongo n'abaroberi b'uwo murwi zasubiye gusutama kuva ku wa gatanu w'indwi iheze muri rucuru mu ntara ya kivu buraruko Le malheur de l'un et le malheur de l'autre, le bonheur de l'un et le bonheur de l'autre. C'est pour cela que nous avons le douleur, la- la douleur quand nous sentons que l'Est du Congo n'est pas stabilisé.
dusanga igupfa no gukira nico gituma tugira umubabaro n'agahinda iyo tubona ko ubuseruko bwa kongo atamahoro bufise ariko turateye intege mwene wacu felix ubwa mbere ku biganiro vy'amahoro yatanguje n'ibihugu bibanyi ariko na cane cane ku biganiro n'imirwi irwana ati umenye ko uburundi bumenyereye rwose ibijanye n'ibiganiro vy'amahoro tuzofasha vyinshi haba mu gukora irwanisho mu banyagihugu mbe no mu kunywanisha abakongomani uburundi bwahuye n'ibihe vy'akaga kurusha Ça rdc soit dans la réconciliation aussi. Le Burundi a connu de graves crises, plus que la RDC.
niko perezida ndayishimiye yashikirije iciyumviro mugenzi we yikiriza cyane kandi kenshi umukuru w'igihugu cy'u burundi asanga hageze niba hatarengeranye ko abategetsi bo mu bihugu vya afurika bitunganiza ibikorwa vy'iterambere batarinze kuzera inze Il est temps que les leaders africains commencent à renforcer la coopération sud-sud. Nous avons la même culture.
harageze ko indongozi za afurika zikomeza imigenderanire hagati y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere dufise umuco umwe turi umuryango umwe kuko imbere y'umuzo w'abakoroni nta mipaka yari hagati y'ibihugu vya afurika kuki uyu munsi dukomeza gucanamwo aho kwiyunga tukuzuzanya afurika ntikenye na gato mu by'ukuri ni ukwemeza ko afurika ishobora kuba umugabane uteye imbere bihebuje byose bizova ku ishaka ry'indongozi za afurika kuko turafise ibivamwo ibihingurwa eka mbere n'abakozi Nous avons des ressources humaines aussi.
abakuru b'ibihugu bibiri byari byitezwe ko bavuga ku bibazo by'abasirikare b'uburundi binjira ku butaka bwa kongo kurwanya imirwi y'abarwanyi b'abarundi ifise y'ibirindiro ivyagirije ivyashikijwe cane n'amashirahamwe yigenga yo muri kivu y'ubumanuko na bamwe mu bashingamateka bo muri iyo ntara y'ubuseruko bwa kongo bandikiye mbere y'umunyamabanga mukuru wa onu ariko nta kajambo babivuzeko kandi n'amenyeshamakuru nta kanya bahawe ko kubibaza eroje wurikaneza ijwi ry'amerika umujyi wa bunagana ku mupaka wa uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo ejo wasigaye nta n'inyoni itamba nyuma y'uko abaturage bawo bose bahungiye muri uganda kubera imirwano ikomeje kuba hagati y'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo muri ako gace ka rucuru inkuru ya ignatius bahizi
dore uko niko byifashe aho mu mujyi wa bunagana urujya n'uruza rw'abantu bamwe bashoreye amatungo yabo n'abandi bikoreye ibikoresho byo mu rugo bose bashaka aho bakwegeka umusaya abantu bose baturiye umujyi wa bunagana ku ruhande rwa kongo bahungiye ku ruhande rwa uganda amakuru aturuka muri kongo agaragaza ko abantu baturutse hafi na kure bahunga kandi ubu akarere kabo akaba gakurikiranwa n'ingabo za monusco n'abasirikare bake ba leta umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda wagarutse uko byari bimeze amezi abiri ashize ubwo imirwano ikaze yatangiraga bwa mbere naganariye n'umwe mu bahunze ambwira ibyo yasize inyuma Eh, nasizeyo indege z'ibivunyo nabi z'abafrdc ariko na- naba- na bariya bo- bo mu ishyamba batugarukanye baratugarukana bagera ibunagana tishate na mvuye ejo buno mba babakubise bakasubirayo nimba byabaye utyo kintu noneho mvuyeyo abantu benshi baracyahunga benshi kandi ba- ba- benshi bari kugenda ariko kurarayo nto barararayo bararara muno igitondo cyangwa basubireyo gutyo none wowe uri umwe mu bagiye kurarira uganda nge ndarara ino ndarara hano i buganda eriya ni hatari ntago nararayo iki kindi wabonye uno munsi ku manywa wari uriyo barwana barasana n'iki wabonye hari abantu bakomeretse wabonye akomeretse abasirikare bacu- bacu bo nabonye bane bo bajyanye igisoro nibo nabonye bakomeretse twirutse cyane twumvishije amasasu yabaye menshi turiruka byose kandi n'ibintu byo twa- twirukanye byose twaberetse wowe ko wari uri aho bunagana nta ku- muri kongo nta ibyo bisasu barasaga nta muturage byakomerekeje cyangwa bigasenya nk'amazu hariho umuturage uba ngo barashe ariko n- namvushije bari kubivuga iriya za kureto ariko nta hano mu bunagana amazu gabomotse cyane babomoye amazu menshi cyane hariho n'umushumba wapfuye hariya imasoro
hanyuma abasirikare ba monisco bo bari hehe Eh, nabo bariyo tu bahagaze hariya mu- hariya i mukarambo abategetsi ba uganda bavuga ko ubu abantu barenga ibihumbi bitanu bari mu mujyi wa bunagana aba bakurikira abandi barenga ibihumbi makumyabiri na bitanu bari mu nkambi y'impunzi ya nyakabande naho abandi akaba barajanywe mu nkambi nini ya nakivare iri hunga n'ihunguka bimaze igihe kirenga amezi abiri riba hagati aho inyeshamba za makumyabiri na gatatu zirahakana iby'ingabo za onu zishinzwe kurinda umutekano muri congo monusco zavuze mbere ko izo nyeshamba zazigabyeho igitero mu itangazo rimaze gusohorwa n'ayo makumyabiri na gatatu bavuga ko batigeze kugaba igitero kuri abo basirikare ba monisco ahubwo ko monisco ariyo yafashije ingabo za leta ya congo kubarwanya ingaruka z'iyi mirwano ziravugwa no mu rwanda nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahabona n'ingabo z'icyo gihugu ibisasu byaturutse muri congo byibasiye uduce tw'akarere ka musanze byangiriza imitungo ndetse bikomeretsa n'abaturage kandi basaba ko hakorwa iperereza kuri ubu ituze rito ryagarutse ryemerera abantu bake gusubira iwabo gufata ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibyo kurya hanyuma bakagaruka kuryama muri uganda igisirikare cya uganda nacyo ubu kiryamiye amajanja dore ko benshi bashyizwe ku mupaka kurinda igishobora guhungabanya umutekano ku ruhande rwa uganda ignetia sibahizi ijwi ry'amerika uganda tukivuga kuri iyo mirwano yo muri congo ingabo z'u rwanda ejo zatangaje ko haba hari igisasu cya bombe cyaguye mu karere ka musanze na burera mu majyaruguru y'u rwanda eric bagira ubusa adufitiye inkuru irambuye amakuru y'ibisasu byagize ingaruka ku baturage bo mu karere ka musanze na burera mu majyaruguru y'u rwanda ijwi rya amerika yamenye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana saa tanu n'igice isoko z'ijwi rya amerika zitubwira ko haba hatewe ibisasu bya bombe bigera kuri bitanu ku butaka bw'u rwanda mu mirenge ya nyange kinigi no mu karere ka musanze ndetse no mu gahunga ka burera abaturage babibonye uku niko babitangarije abanyamakuru duhereye kuri uyu mumama narindi hano mu rugo kubandurira hano dore ko wanjye ni hano ubwo ngiye kumva umuturagekazi uwo mukobwa witwa vesitena yaravuye mu kazi noneho nanjye mva mu rugo ngiye ku santire kuri kansoro ngiye kubona nyumviriza iyi bombe cy'icyo kintu iriya muri rabu noneho nyumva abantu bari kuvuga ati mukina igihe inzira ridutse bateye igibombe noneho ndavuga ati reka nyirukira mu rugo nza kureba abana bagiye ku ishuri ntasanga abana bose bas- basize bapfuye noneho ngiye kugera hano nyumviriza umutware kazano birangiye igibombe kimugwiyeho nanjye nyiruka ndikuza mu rugo nta nuko mbibonye mbese ubwo nta niko mbyumvise n'imyenda dore nshyize iriya hejuru izindi dore amaraso hano garuzuye n'amaguru manza aganatsikira ahari ababonye cyangwa bumvise ibyo bisasu bavuga ko byaba byakomerekeje abanyarwanda bagera kuri batatu mu karere ka musanze uyu mugabo arabwira ijwi rya amerika ko yagize uruhare mu guterura umwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu mu karere k'ibirunga byaguye ahantu hatandukanye hageze muri hatandatu byaguye mu kinigi kigwa hano kigakagano kigwa no ku murenge wa kinigi ngira ngo ariko nje uriya we kikigwaho ako kanya tukimenya ko kimukubise nyambye mwiterwa nsanga byasambaguritse cyane amaguru gahiye ku buryo no kubafata foto tukayahuza ku buryo umuntu abona ko ashaho imyenda twiyamaje imyenda imyenda y'abadamu bawe bari aho twabimwatsa ibishora turabifata tumushyira mu ngobyi tunamuheka ubwo nje mba ngombwa ko ngaruka ko munsi zamirwa hakinguye ariko bivuze ngo imyenda yawe yashanyaguje kuko we nta kintu nakomaga no guhumbya byari ntabyo byari byoroshye uretse abo abanyamakuru bakorera ku butaka bw'u rwanda mu majyaruguru bumvise ko bakomeretse barimo kuvurirwa ahantu hatandukanye banabonye inzu igisasu cyashwanyaguje mu murenge wa nyange nyuma yo kubona iyo nzu hari n'ubuhamya bw'abari aho ni inzu yangiritse cyane wose ntubireba uri kureba ukuntu amabati yose yavuyeho igikuta kimwe cyacitse ruguru mu gikoni hose uri kureba ukuntu habaye mbese byari bikaze isoko z'ijwi rya amerika zageze mu gace byabereyemo mu karere ka musanze zabonye ahantu hagiye hagwa ibisasu bikangiza ibintu bitandukanye uwo twavuganye yatubwiye ko yabonye ibiti byarimbuwe n'ibisasu byarangiza bigacukura aho byaguye yatubwiraga ko yabonaga abasirikare benshi bigaragara ko umutekano wakajijwe ku ruhande rw'u rwanda amakuru dukura ahantu hatandukanye akatubwira ko iyo sasu byakomotse ku mirwano y'ingabo za congo frdc zifatanije n'iza monisco zarwanaga n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda gusa abatuye mu gace ibisasu byaguyemo basobanura ko batazi inkomoko yabyo n'impamvu yabyo icyumvikana cyo ku batuye muri ako gace icyo bani cyose dufite impungenge kuko uwabikoze ntawe tuzi iyo ari wenda aragaruka none si bwo kwa gitimbuye tutari tutabizi tuzi aho aganye dufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye kandi na yesu atube maso ubwo turabufite none si bari bantu bakatsindwa n'imana bahera iyo ngiyo ntibaze kudutesa umutekano mukeya u rwanda ko rwubatse amahirwe twagize ni uko abayobozi bahise batugeraho abasirikare rwose ingabo z'igihugu zaza zitabara abakomanda bahise baza rwose baduhumure ati muhumure ibingibi ni iterabwoba bari kuza kudutera mwene muhumure muze mu mago muryame radiyo ijwi ry'amerika yashatse kenshi umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda twari tugamije kumva iki gisirikare avugira kivuga kuri aya makuru telefone ya koroneri ronald rwivanga ntiyari ku murongo ku nshuro zose twamuhamagaye gusa mu itangazo igisirikare avugira cyashyize ahagaragara bemeje iby'ibi bisasu bavuze ko kuri uyu wa mbere ahagana saa tatu n'iminota mirongo itanu n'icyenda kugera saa yine n'iminota makumyabiri mu gitondo ibisasu byo mu bwoko bwa roketi by'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo frdc byaguye mu mirenge ya kinigi nyange mu karere ka musanze iryo tangazo rivuga ko ibyo bisasu byageze no mu murenge wa gahunga mu karere ka burera bigakomeretsa abasivile benshi iryo tangazo rya minisiteri y'ingabo mu rwanda rivuga ko umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda yemeza ko umwuka ari usanzwe muri ako gace kandi ko umutekano ari nta makemwa iryo tangazo rivuga ko abakomeretse bari kwitabwaho n'ababishinzwe kandi ko hakurikiranwa agaciro k'ibyangiritse bisoza rivuga ko igisirikare cy'u rwanda cyasabye umutwe w'ingabo zishinzwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga bigari ugakora iperereza ryihuse ni iperereza risaba ko impande zombi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo zagaragaramo kuri telefone ngendanwa meya w'akarere ka musanze bwana janvier hamuri nawe ntiyitabye twashoboraga kugira ibyo tumubaza ku bivugwa mu karere ke kuva mu myaka za mirongo cyenda na kane akarere k'amajyaruguru kakunze kumvikanamo ibikorwa bihungabanya umutekano wa rubanda bidaturutse ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'u rwanda na kongo bituruka ku bahoze bari mu ngabo z'u rwanda zatsinzwe bifuza gutaha ku ngufu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali imiryango irenga ijana igizwe n'abateshejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi iba muri site ya kabezi mu majyepfo y'intara ya bujumbura kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu ntikozwa ibyo gusubira ku ivuko ni nyuma y'aho buramatari w'intara ya bujumbura atangarije izo mpunzi ko zifite amezi atatu yo kwitegura gusubira aho zaje zituruka inkuru ijwi rya amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na tiyerive ndayishimiye abo bateshejwe izabo bava mu mihingo itandukanye ya komine kabezi no mu makomine bihana urubibe babwiye ijwi rya amerika ko badashobora gusubira iyo baje bava ku mvo zitandukanye umugwi wa mbere niwo bavuga ko atahoboshekera kuko n'amatongo bayagurishije kugira ngo bikenure twebwe nke twasenga ha mirongo icyenda na gatatu twari abana batoya mugabo turabye gushika ubu ngene twize amashuri n'ingene batoyi bacu bize amashuri twikoze ku dutongo twahorako uko ntibyari byoroshye ico gihe nico gituma ubu tuba turaraba abavyeyi bacu twe tuguma tubona iyi site hari abantu batagifise na hamwe bahikoze ko kuko twaje cyenda na gatatu nta mikoro dufise yaho twogura cyangwa twokubaka no mu kurya biragorana bica kure ni uguca ingero aho duhungiye pamu yaratsa ikadufasha mu bibondo aho pamu itakiziye leta itakiduha iyo pamu twaciye twikora kuri utwo dufise kugira ngo ntitugwe mu bantu ngo wari afise umwana agatora konkuru agatora ishuri ubamusomesha muri ako gatongo ukongera ukivuza muri ako gatongo ndahana imbere n'inyuma dufise atarahadukika umusaya muri kisite nyene umugwi wa kabiri w'izo mpunzi ziba muri site yo ku mugwa mukuru wa kabezi ni uwo basaba ko boguma muri iyo site kuko icatumye bahunga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu cabakomerekeje cane ku mutima basaba ko ahubwo iyo site yohindurwa ikigwati c'amahoro nk'uko bumvise umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu abivuga perezida bagatsa yari yakuye ubugererwa n'ubugabire ko numva ngo ngaha aye ni muri leta mu nshingano imyaka mirongo itatu tugira tumare hano leta ni inzeyi kandi mbere numvise amajwi ansumira ngo aha muri site hazoba ikigwati cy'amahoro twagira ko turi mu kigwati cy'amahoro umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yaravuze neza yuko amasite ari mu gihugu hagati ba- mu bahunze icenda na gatatu abaye ibigwati by'amahoro atakiri amasite do de place twebwe n'ubu ico dusaba dusaba iyi saha n'ubu mwanya abanyakubaha umwe mushikakure bamenyesha amakuru twebwe turiko turataka dutakamba iyi site ibe ikigwati c'amahoro n'umukuru wa site ya kabezi aremeza ko abarongoye batakira neza akamo katewe na buramatari w'intara ya bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu guheze uwo nawe ni nakirutimana dominique ibyabo ahanini nibo babona ingene bamerewe hariho abantu bidakunda ko bashobora kugenda iwabo kuko batabishoboye hariho abantu bantaho nikora ntavyo bashoboye kugira ngo bagende iwabo ntavyo boshobora harimwo n'ibimuga mbere bidashoboye kugenda ngo bishobore kwiyubakira inzu nk'abo ntibikunda hakaba n'abandi bakomeye mugabo bishoboka ko baguma ngaha ni vyiza bishoboka nabo baba bafashe iyo ngingo ko bahunguka eh, bakabafata neza iyo baroye bagafatwa neza hama bakabo- bakaraba abahungutse icyo babatekerera aha muri site nta bindi bibazo bihari aha hari amahoro haratekanye mu ntwaro muri komine kabezi basanga muri iyo site y'abatejejwe izabo harimo ababuze abandi gusubira iyo bahunze bava bagasigura ko abo ba mbere bagurishije amatongo yabo bakifuza kuguma mu matongo yegukira komine ndayizeye albert arongoye umutumba wa kabezi yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika ko adatahura igituma izo mpunzi ziterekwa ibyo gutahuka kandi aho ziba muri kino gihe hadashobora kuba ikigwate c'amahoro na twese turabibona kuko baririrwa mu yo mu mihani iwabo mu ndimiro zabo bakaza saa moya saa mbiri bakaza bikoreye ibyo barimye nta muntu abiba ntaki bakabishika ntaki ndabishigikiye ko botaha mu zabo kuko amahoro n'umutekano birakwiye na mwebwe mwaravye yuko iyi site ingene ingana isite ishobora kuba ikigwate c'amahoro baravuze ingene ingana n'ubwaguka iba ifise n'ingene ingana none imihana ijana na cumi bavuze maze kubona ah, uko ingana hama bariko baravyara jewe ndabona yuko neza neza kugira ingorane ntizibe abafise amatongo yabo bosubizwa mu zabo bagaca babubakira abateshejwe izabo bagizwe n'imiryango ijana na cumi baba muri site iri ku mugwa mukuru wa komine kabezi bategerezwa kuva muri ico kibanza kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka ni mu gihe kw'igenekerezo rya ndwi mu kwezi kwa gatatu uwurongoye umugwi cnidh ujejwe agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu yamenyeshereje ku mugwa mukuru w'intara ya karusi ko ata mpunzi itahukanwa ku nguvu hari mu nama yo guhimiriza abateshejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi begeranirijwe muri site ya buhiga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu kugira batahure akamaro ko guhunguka
Nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha n'aha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika abakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose